Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatanu itariki cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatanu umwaka bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Federica Nkunikije Ibanki y'isi yose yemereye u Rwanda miliyoni amajana abiri z'amadolari y'abanyamerika azofasha mu gisata c'indero n'inyigisho ubu turimo gutegura umushinga wa miliyoni zigera kuri magana abiri uzafasha kuzamura ireme ry'uburezi kongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe uyu ni Uziel Ndagijimana umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe ubutunzi inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye ico gihugu c'Ubuganda kivuga ku migenderanire yaco n'u Rwanda hamwe n'inkuru ya Major Calixte Nsabimana azwi ku izina Sankara yeretswe abamenyesha makuru uyu munsi turazigaka ko mu kanya kari imbere leta ya uganda ihejeje kubwira abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu ivyerekeye umubano waco n'u rwanda itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu vya leta ya uganda ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka risobanura ikibazo ku kindi ku vyo ivyo bihugu bitumvikanako rikanavuga ko ivyo bihugu uko ari bibiri bikomeje inzira y'ibiganiro kugira ngo birangize ibibazo vyagiraniye mugenzi wacu jeffrey mutagoma ndabona yinjiye ngaha muri studio akaba yadusomeye kandi iryo tangazo yashoboye kuribona Geoffrey mwaramutse neza mwaraye mwaraye bwana Fredy yego iryo tangazo mwaribonye murashaka kutubwira amajambo make ibirimo
ye nibyo kuko iryo tangazo maze kurisoma urebye muri rusange wagira ngo nta kibazo gishya iri tangazo rivuga kitavuzweho mbere mu byerekeye umubano w'ibihugu byombi haba ifungwa ry'umupaka wa Gatuna ibangamirwa ry'urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa gucumbikira imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'ifatwa yicwa rubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda baba muri Uganda ariko nanone washishoza ukabona ko leta ya Uganda hari ibyo yagiye yongeraho ku bwisobanure bwayo uh, ku ngingo zimwe na zimwe ni nk'izihe
izo ngingo ni nko ku birebana n'ifungwa ry'umupaka wa gatuna aho yavuze ko byabaye mu buryo buyitunguye cyane itigeze bimenyeshwa ivuga ko byatumye habaho ikiguzi kinini ku gukora ubucuruzi cyane cyane ku bicuruzwa byinjira byangirika mu gihe gito hanyuma kandi yongera gushinja u Rwanda kugira imvugo zinyuranye ku mpamvu z'ifungwa ry'umupaka hamwe ikavuga ko ari ukubera impamvu zo gusana ahandi ikavuga ko ari impamvu za politiki igishya rero muri ibi ngibi ni uko ari ubwa mbere uganda yeruye ikavuga ko u rwanda rwayikomanyirije mu rwego rw'ubucuruzi rubuza ibicuruzwa byayo kwinjira muri icyo gihugu aho yavuze ko rwanashyizeho uburyo bw'amananiza bukoreshwa mu kubahiriza icyo cyemezo ikindi uganda rero yavuzeho ni ibijyanye n'icyo u rwanda ruyishinja mu bijyanye no gucumbikira imitwe y'abarwanya ubutegetsi cyane cyane bavuga bareba mu ishyaka rya rnc yabivuzeho gakeya ivuga yuko bidashoboka uganda itazigera icumbikira umutwe w'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose gituranye nayo cyo mu baturanyi ku byerekeye ibirego igihugu cy'u rwanda cyari cyashikirije kivuga ko abanyarwanda baba cyangwa bagendera mu buganda bakubagurwa n'icyo gihugu hari ikintu umushikiranganji sam kutesayoba yabivuze ko yabivuze yabivuze yahakanye ifatwa ridakurikije amategeko y'icarubozo n'itotezwa ry'abanyarwanda muri uganda ndetse itangazo yasohoye rihakana ko abanyarwanda bafatiwe muri uganda rivuga ko abanyarwanda bafatiwe muri uganda ari abakora mu nzego z'umutekano z'u rwanda akavuga ko binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga imyinjire y'uko yavuze ko uganda nk'igihugu kiryamiye amajanja kubera ibitero by'iterabwoba bazakomeza guhangana n'uwabatera ku buryo bw'intangarugero yaba avuye hanze cyangwa ari mu gihugu imbere ikindi minisitiri sam kutesa yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri uganda ni uko ibibazo bazajya bagezwaho n'u rwanda batazabinyuza mu nzira yo kubishora mu itangazamakuru ahubwo bazajya bakoresha uburyo bwa diporomasi aho ngaho yanongeyeho yuko byaba byiza kandi mu nyungu z'ibihugu byombi kubikora uko nguko jeffrey turagushimiye cyane rwose kuri iryo tangazo mwadusomeye urakoze nawe fred
amakuru tuyabandanirize rero mu gihugu cy'u rwanda aho uyu munsi leta aho uyu munsi aho uyu munsi banki y'isi yose nk'uko twabivuze yemeye ko igiye gutanga miliyoni amajana abiri ni ukuvuga amafaranga y'u rwanda ashika ku miliyaridi ijana na mirongo inani azofasha mu kuzamura indero n'inyigisho muri icyo gihugu ni inkuru ya sumita kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika
ikibazo cy'ubucucike cyakunze kugaragara mu mashuri menshi yo mu rwanda cyane cyane ibigo biherereye mu cyaro ariko no mu mujyi hari aho usanga ibigo bimwe by'amashuri bifite abanyeshuri bagera ku ijana mu ishuri rimwe muri ibyo bigo usanga icyiciro cya mbere kigizwe n'abana mirongo icyenda biga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita kubona ibikoresho nkenerwa mu mashuri nk'ayo bisa nk'inzozi urugero ni urw'abanyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri ya kinyinya cyubatse mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali biga mu ishuri rimwe bagera kuri mirongo icyenda kugira ngo abo banyeshuri babone aho bicara bisaba gutanguranwa intebe uzindutse akaba ariwe wiga yicaye twicara hasi baratubangamira kubera yuko nyine twicara hasi biba bituvura no kwandika twandika dupfukamye cyangwa twicaye turifuza intebe nyine twigara ku ishuri ryacu twicara hasi bamwe bicara nyine ku ntebe z'abarimu kandi nyine banazivuna bakazishyira abicara ku majerekani amajerekani yo kuvomeramo abandi biga bahagaze abandi bicara kuri buroke sima nyine ni ibibazo gusa gusa nyine nyine ubundi wazindutse niwe wicara nyine mu ntebe umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa kinyinya mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali madamu mushimiyimana eme beata nawe yemeza ko aba bana bicara hasi kubera intebe zidakwiriye urebye amashuri menshi dufite ikibazo ikibazo cy'ubucucike amashuri menshi bigaragara ko arimo abana bagera kuri mirongo icyenda mu cyumba cy'ishuri ubwo rero ayo mashuri yose kugira ngo abana bicare ku ntebe zikwiriye bicare neza ntago bikunda ubu dufite mu mwaka wa mbere segonderi umubare w'abana mirongo icyenda mu wa mbere pirimeri umubare w'abana mirongo inani na batanu hose rero wumva ko umubare w'abana ari munini urenze ubushobozi bw'ibyumba by'ishuri bihari ndetse n'umubare w'intebe ukaba mukeya kuko umubare w'intebe zakabaye ziba mu ishuri umubare w'abana urenze umubare w'intebe dufite ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco uteganya ko nibura umwarimu umwe agomba kwigisha abanyeshuri bari hagati ya mirongo itatu na mirongo itatu na batanu mu gihe mu rwanda hari aho mwarimu abarirwa abanyeshuri mirongo icyenda baza mu gitondo n'abandi nk'abo biga nimugoroba inkunga banki y'isi yateye u rwanda igiye kuzifashishwa mu burezi cyane cyane mu kibazo cyo kongera ibyumba by'amashuri bishobora kuzarangiza iki kibazo cy'ubucucike umuyobozi wungirije wa banki y'isi ushinzwe afurika bwana hafesi gane ubwo yagiranaga ibiganiro n'abayobozi b'u rwanda barimo minisitiri w'imari uziyendagije imana baganiriye ku mishinga itandukanye irimo uwo guteza imbere uburezi bw'u rwanda uyu muyobozi yasobanuye ko uyu mushinga w'amadolari miliyoni magana abiri uzibanda ku kongera ibyumba by'amashuri no gushyira ibikoresho bihagije mu mashuri minisitiri w'imari n'igenamigambi uziyendagije imana yavuze ko uyu mushinga uzafasha leta y'u rwanda mu kugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri ubu turimo gutegura umushinga wa miliyoni zigera kuri magana abiri uzafasha kuzamura ireme ry'uburezi bimwe mu bizibandwaho cyane akaba ari ukongera ibyumba by'amashuri n'ibikoresho kugira ngo tugabanye ubucucike bw'abana mu ishuri rimwe abana bari bakeya umwarimu ashobora kubakurikirana umwe ku umwe ariko hagomba kunoza inyigisho hari uguhugura abarimu n'ibindi byinshi ariko igice kinini kizaba kirimo nibura kitagera kuri mirongo irindwi ku ijana ni ukongera ibikorwa remezo by'amashuri kongera ibyumba gushyiramo ibikoresho no kugabanya umubare w'abana mu ishuri kugira ngo abana bige neza bisanzuye ni nk'itatu kuri itanu bitewe n'uko umushinga uzihuta icyo turi mu gusaba n'uko wakwihuta bakwemeza bavuga ngo utangire bakaba batwemera ko nko mu kwezi kwa munani ushobora kwemeza abarezi bemeza ko bigoranye gukurikirana abana barenze ijana na mirongo itanu baca imbere y'umwarimu ku munsi bikaba bitashobokera mwarimu ufite abo banyeshuri kuba yabasha gukurikirana buri mwana wese urugero agezemo ndetse no kuba yabasha gukosora umukoro mu gihe yaba yawutanze abakurikirana hafi uburezi mu rwanda bemeza ko ubucucike bugaragara mu mashuri amwe n'amwe yo mu gihugu ndetse no kutagira ibikoresho nkenerwa mu mashuri biza mu bya mbere mu bidindiza ireme ry'uburezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tukivuga kandi mu rwanda urwego rw'ubushikizamanza rweretse abamenyeshamakuru major calixte nsabimana azwi nka sankara yagirizwa ibyaha by'iterabwoba major sankara yatawe muri yombi mu kwezi kwa kane uyu mwaka yagirizwa ibyaha byo gukora ibitero mu bice bitandukanye by'u rwanda nko mu ntara y'amajepfo n'uburengero ni inkuru ya eric bagirusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda niyo mpamvu rega mbabwiye ngo mwese ni mu bipange turebe uburyo biri bugende mpagaze mumfate nka suspect
muri kimwe mu byumba by'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abanyamakuru bakubise buzuye kandi buri wese ategerezanyije amatsiko menshi kubona majoro karikisi nsabimana ukunze kwiyita sankara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bwana modeste mbabazi kubera ubwinshi bw'abanyamakuru kandi bigoye ko bose baba mu murongo umwe aratanga amabwiriza mbere y'uko abereka majoro sankara ariko nyine n'isibaniro kubera buri umwe yifuza amajwi n'amashusho by'umwimerere ariko ndagira ngo mwumvikane kuko nimutabikora turabisubika usibye turabisubika ndafatisha akaboko kamwe uze kuba ufite kuteri wumva nyuma y'isaha irengaho iminota mike majoro karikisi nsabimana sankara yaje abohesheje amapingu kandi abapolisi babiri bamurandase mu maboko umurebeye inyuma arakomeye arogosha umusatsi n'ubwanwa ipantaro ya kaki n'ishati y'ibara ry'ikijuju ndetse n'amadarubindi yijimye y'ibara ry'umukara tsiriri yacishagamo agashaka kumwenyura nyuma y'iminota nk'itanu bahise bongera baramusohokana bamuvana imbere y'abanyamakuru ufatiye ku masura ushobora kwemeza ko akomeye kubera amadarubindi yijimye yambaye ariko mu ntambuko ho bigaragara ko afite intege nkeya metero nkundabarasha umwunganira yavuze ko kugeza ubu buzima bwe ari nta makemwa kandi ko afunzwe byubahirije amategeko afite ubuzima bwiza ibyo agomba kubona byose arabibona ku buryo ntekereza yuko kugeza ubu icyo kibazo kijyanye no kuba haba hari uburwayi afite ntabwo bifite mu mikurikiranire y'ijosi icyakora uretse gufata ibyaha akurikiranyweho bakabibundira mu cyiciro cy'ibyaha by'iterabwoba yaba ubwunganizi n'ubugenzacyaha birinze kuvuga buri kimwe kuko ngo bikiri mu iperereza bavuga ko bizamenyekana urubanza rugeze mu rukiko ibyaha uwo bunganira akurikiranyweho bikubiye muri dosiye irimo gukorwaho iperereza n'ubugenzacyaha kandi ibyo byaha bikaba ari ibyaha bitari isano n'iterabwoba ibyo rero ni kugeza ubu dosiye ikorerwa ibyo ku rwego rw'ubugenzacyaha rigomba gushyikiriza ubushinjacyaha biracyari mu ibanga hari amakuru avuga ko hari abanyamategeko batari bake mu rwanda baba baratinye kunganira majoro karikise sankara abanyamakuru babajije metre nkunda barashiwe icyamamaza ubwo bakemera kunganira umuntu ukekwaho ibyaha by'ubugome icyo nababwira mwese ko muri hano ni uko uwo n'umwana ari we wanditsemo kandi icyo nazakubwira ni uko abaganga bo mu rwanda bafite amategeko abarengera mu mwuga wabo ku buryo nta yindi kuventure nkeneye iyo ari yo yose usibye amategeko agenga umwuga w'abavoka mu rwanda ama uburenganzira bwo kunganira umuntu ukurikiranyweho icyaha bwana modeste mbabazi nawe yirinze kurondora inzira n'uburyo byakoreshejwe mu itabwa muri yombi rya sankara kuko ngo bikiri mu iperereza gusa ashimangira ko umuntu aho yakorera icyaha hose yafatwa uburyo yafashwe naho yasatse icyo nananura navuga ni uko ntabwo kubaho umutabera aho umuntu ashaka guhungabanya umutekano umudendezo w'igihugu aho yaba ari hose ubutabera buzamugeraho rero kubabwira ngo yafashwe atayafatiweho byageze gute ibyo byose biri mu ubugenzacyaha abagenzacyaha bagikoraho ikiburamo aho bigifatwaho icyemezo ibyo byose uko urubanza ruzagenda rukomeza ruzagenda rwimenyesha kubera imiterere y'ibyaha akurikiranyweho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yirinze gutangaza aho afungiwe n'uburyo bwo kumusura ku nshuti n'abavandimwe mwanamubonye nta kibazo afite ikibazo afite nyine ni uko afunze kandi ntawishimira gufungwa nk'uko namwe mumaze kubivuga nta kindi kibazo gihari ibi byaha by'iterabwoba bigira uburyo o, bikurikiranwa ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha bi- ni nayo mpamvu binafite n'itegeko ryihariye igihe nikigera muzabimenyeshwa gusa nta kibazo kindi gihari mm, ku gusurwa nabyo ni- igihe cyabyo nikigera tuzababwira yisunze ingingo z'amategeko kandi ahereye igihe ukurikiranywe yafatiwe bwana mbabazi yaduhamirije ko afunzwe byubahirije amategeko majoro karise nsabimana uzwi nka sankara yafashwe hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana yigamba ko umutwe yavugiraga wa FLN ari wo wagabye ibitero mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi mu kwezi kwa kane uyu mwaka niho hasakaye amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Sankara yafatiwe mu bwa bya Comoros ariko ngo aza kurekurwa ku mpamvu zitavuzweho rumwe nyuma yarongera arafatwa biteganyijwe ko kuva kuri uyu wa gatanu dosiye yishyikirizwa umushinjacyaha muri uyu mwaka mu buryo buzwi abaye wa gatatu ufashwa ashinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyuma ya Raforuje Fisi Bazeye wavugiraga umutwe wa FDLR na Colonel Abega wari ushinzwe ubutasi muri uwo mutwe mu cyumweru gishize umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko urwanya u Rwanda aho yaba ari hose bazamusangayo kandi ko ubikora wese akina n'umuriro uzamwotsa eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki gihe urwaruka rw'abarundi baba muri leta z'ubumwe za amerika baba abavukiyeyo abagiyeyo bakiri bato canke abavukiye mu makambi impunzi z'abarundi muri tanzania n'ahandi basigaye bagendera cane igihugu c'uburundi bavuga ko bakora izo ngendo kugira ngo bamenye neza uburundi bige imico kama ya- yaho bongere bafashe mu iterambere ry'igihugu mugenzi wacu Oriana Itangishaka uyu munsi yaganiriye na Aisha Ndayishimiye umwigeme w'imyaka cumi n'itandatu aba muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika yiteguriye gusubira mu Burundi ku nshuro ya kabiri gufasha kuronsa urwaruka ibikoresho by'ishure yaganiye kandi n'umuvyeyi wiwe Habyarimana Tausa Aisha atangura avuga icatumye aja mu Burundi gufasha abana bo mu mashure shingiro Aisha ufite imyaka cumi n'itandatu tuganira avuga ko ikirundi atari cyinshi cyane rwose ariko numvise gikwiye rero utwiganire bimwe mu bikorwa uri kurakora mu kugerageza gufasha igihugu eh, cibarutse abavyeyi bawe utubwire muri make vyatanguye gute ico ciyumviro cakujemwo gute ngo uze urasubira mu burundi gufasha Ah, eh, byatanguye mu myaka ibiri iheze ndari muri ah, high school Mm.
That- it was my first year of high school sinzi kuvuga first year of Eh.
high school amashure y'intango eh, so ah, muri muri muri january ya 2017 mu mwaka mu kwezi kwa mbere eh, so ah, mama yari yambwiye ko tuzogenda mu burundi kuraba like, imiryango Mhm.
hanyuma nda- mu mutwe ndariko ndiyumvira ko bara- ndafise umuntu wo tuvukana my cousin yari yambajije ko nomuri- ko nomurungikira amahera y'ishakoshi hanyuma namubaza ko um, of- like hariho abandi bantu na bene bakeneye amashakoshi Mm, Um, muvyara wawe hanyuma- eh, hanyuma wane yambwiye ko like abana benshi nta mashakoshi bafise hanyuma jewe ibyo byarambabaje kubera shiramwaka like ishuri itanguye jewe ndamaronka ishakoshi shasha Mm.
so kuva hajya a ah, ku ishuri wanje ku ishuri yanje bari baduhaye every single thursday buri ku wa kane buri wa kane eh Mm.
tuzorondera ikintu cyo gukorera um, gufasha abandi bantu Mhm.
jewe nda- jewe nakoresheje uwo mwa- uwo mwanya ku- kurondera abantu boshobora kuvugana abantu bo abantu bashobora kumfasha kuri gikorwa Mhm.
um, so nagiye nagiye kuvugana ni ah, isengero yari yasponsoring umuryango wanjye igihe twimutse ngaha muri muri muri amerika Kuvuga- ni ukuvuga eh, ishengero ryafashije umuryango wawe mugishika muri amerika Eh, eh mhm eh, nibo nibo nagiye kukuvuga nabo so ah, barambwiye nzoze mvuge ku- ku isengero yabo imbere imbere y'abantu hanyuma umuntu wene yi- umuntu wene yiyumvira ndani ko agomba kumfasha ni bene bazomfasha Mm.
so ndagiye ndavuga ah, isengero barama ah, the donation total was 1500 Mm, ni ukuvuga ko baguhaye imfashanyo y'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari y'amanyamerika eh, Mhm.
so ah, hanyuma hariho ishuri ngaha ah, yi- yi- yi- yi- university yitwa university of kentucky Mm, kaminuza ya kentucky mm, ya leta ya Eh.
kentucky Mhm.
so ni bene ba- ah, bene baramaye amashakoshi i think it was 60 Mm, mirongo itandatu eh, baramaye amashakoshi hanyuma hariho iyindi program bari bamaye amashakoshi yibagiye izina yabo mugabo bene baramaye amashakoshi so i- i- ibintu byo twebwe ntakoze ah, tu- tugiye mu burundi ahantu ho jewe ndari gupanga impuzu zanje ndatwaye amashakoshi instead Mm, ni ukuvuga ko wata- ama- amasakoshi wari gukoresha gutwara impuzu zawe zo kuja muri urwo rugendo rwo kuja mu burundi wahisemo gushyiramo ayo masakoshi yo gu- yo guha abana bo kuri ayo mashuri wari gufasha ego Mhm.
ego Mm.
so naragiye twongeye ku ishuri yo mama wanje yari- yo mama wene yahora yiga ko yitwa ah, ku mu- ku muyango wa kabiri Mhm.
ndi muri nyanza Nyanza- nyanza rac ntitashoboye kuha abana bose amashakoshi mugabo uh, we gave the top 25 kids Mm.
Amashakoshi.
turaza yego abana ba mbere abana mirongo ibiri na batanu ba mbere nibo mahaye amashakoshi ico gihe reka turaza kugaruka kuri ico gikorwa nyene u- uriko urakora kandi turumva ko ugiye gusubirayo mu burundi vuba ah, kugira ngo ufashe mm, uba- ku- mu kubandanya ico gikorwa watanguye reka mpindukire gato ku muvyeyi wawe eh, havyarimana tawusa umwigeme wawe afite imyaka cumi n'itandatu kuri benshi aracyari muto cyane kuri iki gikorwa yihaye gukora Ah, mwari mwiyumviriye ko mwosubira mu burundi mu myaka iheze kugira ngo mu- muramutse imiryango yanyu mwiyumvira no gutwara abana banyu Ha- ni igiki kuri mwebwe mubona gihambaye cyane kugira ngo abana baba muri amerika basubire mu burundi hari iki cyiyumviro kirekire wari wagize kugira ngo ah, aisha mugende mumujanye abone uburundi
Mm, mu bisanzwe narabyishimiye cyane nifuzaga yuko abana banje bose ko ari byiza ko bamenya uburundi bakamenya igihugu cyabo Mm.
kuko uyu ayisha dushika hano namuzanye afite imyaka itanu Mhm.
mukuru yari afite imyaka umunani uwagira gatatu yari afite umwaka umwe Mm.
rero urumva igihe mpanze kugira ngo nje mu burundi nifuza ko abana banje ga- boja mu burundi bakahamenya Mm. mwaje Ese byaba muvahe byakunda bakaba bajyaho buri buri mwaka kugira ngo bamenye igihugu cyabo icyo ari cyo Mm, none mwaje muva hehe mu Burundi canke ahandi mwaje muva hehe igihe muza muri Amerika baje tuva muri tanzaniya mm, mwari mumazeho igihe kingana iki ah, twari tumazeyo imyaka munani mm, ni ukuvuga ko abana banyu bose bavukiye muri Tanzania bose bavukiye muri tanzaniya mm, ntibari bwabona Burundi oya none biba byoroshe kugira ngo muhaguruke muve muri Amerika mu- muje mu Burundi nk'umuryango ungana gutyonye biba ari ibintu mwateguye ikiringo kingana gute bisaba umwanya bisaba umwanya kuko ibintu bijyanye ni- n'itike itike irazimbye cyane urumva iyo uteguye kugenda n'umuryango uruko- bigusaba umwanya bigusaba umwanya kugira ngo ugere rero murahaguruka muraja mu burundi eh, mwahisemo kuja gufasha abo bana mu- muri nyanza lake aho wewe uturuka ibyo mwasanze kuri iryo shuri bakeneye cyane gose harimo ni n'ayo masakoshi eh, byari nk'ibi muri bisanzwe bakeneye ibintu byinshi cyane ni byinshi ntawe ubivuga ngo abiheze kuko urabye ahantu turi na hariya biratandukanye kuko hano bamaze kugera ku rugero rwo hejuru mu bintu bijyanye n'indero n'ibyo kwiga hariya muhira hari ibintu byinshi byinshi cyane bakeneye turabye n'ibintu bya tekinoloji ubuhinga bwa none abana hariya nta bintu by'amakompiyuta bafite urumva abana ku ishuri amayiniforume usanga ari ikibazo ku babyeyi oya nkumva isanzwe n'ibintu byinshi bakeneye ni byinshi cyane ntawe bivuga ngo abimare
ahisha tugarutse kuri wewe urumva umubyeyi wawe yavuze ko wavukiye muri tanzania ntiwari bwaje mu burundi ariko kumure warahumva kenshi barumva bahavuga warahabona kuri interineti n'ahandi wasanze uburundi bumeze gute abarundi bameze gute nk'umuntu atari bwaje mu burundi urugendo rwa mbere byari bimeze gute
ndahakunda cyane kubera jewe ndibaza ugiye muhira like whether you were born there or not uvukiyeyo cyangwa utavukiyeyo ya like urabyumva indani like it feels good biraryoshe biranejereje ya kandi jewe jewe ndakunda kuba like new like i like to be with my family urakunda kuba n'umuryango wawe like ndarabonye ibiri wanje cousins abayomba abantu people that bene baranzi mugabo jewe yes like i've never seen them ntibari bwababona yeah so kandi njya
imvugo zari ziryoshye ndahakunze cyane
ni giki cyane cyane nk'umwana yakuriye muri amerika wumvise uryohewe cyane mu gufungura mu burundi cyane nk'igiki like abantu bose like everybody knows each other abantu bose barazinanye yeah kubera ngaha muri amerika urazi ko ibintu by'amasimu n'ibintu by'amativi abantu bose bama bicaye mu nzu ngaha urashobora kubona n'umuntu yezi mugabo utamuzi utanamuzi izina kuvuga ushobora kubona n'abantu bose baba bari mu nzu zabo bataganira batabonana ariko mu burundi wasanze abantu baganira cyane
ibyo ndarabishimiye imfungurwa zozo nayo mbajije imfungurwa wariye mu burundi wumva ukumbuye cyane oh inja imisigati imisigati
cyane njyewe ndakunda imyembe cyane ntiryoshye nk'iyo muri amerika oya
rero kino kiganiro nk'uko bamwe babizi ni ikiganiro ijambo abanyanya b'ijwi bya amerika reka duhindukire tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine barafise ibibazo barafise ibyiyumviro bubaza wewe cyangwa mama wawe reka duhere ku witwa abela amahoro neza abela amahoro amahoro murahora akomeye ndashima abela duhamagaye uri hehe
ndi tanzania duka ku ijambo ubwa mbere n'ubu kumushimira uwo mwigema akiri muto ari ufite umutima wo gufasha abarundi bawe bene wabo hanyuma icya kabiri urumva gufasha ko mbona ino abantu bafasha biciye mu mashyirahamwe cyane cyane nta kuntu yoshinga ishyirahamwe akabigira nk'umugenzi bakagira bakaronka siponsoro
hariho ibintu byinshi bingora kubera gutwara kwanza amahera cyangwa ibindi bintu byose byabona niko natwara bikeneye some sort of legal work bikeneye bikeneye amategeko bigeneye n'abantu bakurikiza bikurikiza amategeko
so kandi ibintu tuzi ko ibintu byose mu isi like ukeneye amahera so jewe ndafite abantu bo bene bamfasha like nk'ubu ni jewe nkora jenyine mugabo mugabo hariho abandi bantu benshi bariko baramfasha kuri gikorwa
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mubikurikirana kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi
inshuti mwese mukunda radiyo y'ijwi ry'amerika ni ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza